muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywanyi inshuti z'ijwi ry'amerika mwiriwe neza ni thomas kamirindo basuhuza radiyo ijwi ry'amerika kandi murayumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ubu ngubu ariko nanone nimujye no kuri interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com youtube facebook radiyo yacu voa naho mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika Je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nibyo murisanga kuri radiyo ijwi ry'amerika oms murabizi ko ari ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima na leta zimwe na zimwe zigize mbese urebye na zose kubera ko oms iziha amabwiriza zose bakumvikana bagakora amanama icyarimwe buri mwaka bumvikanye rero nyine oms oni na leta zi- ziyigize ko bakwiye gushyira i- guha agaciro ubuvuzi gakondo ubuvuzi kama nuko bugatera imbere icya mbere ni ukubanza kubumenya birumvikana hanyuma bakabuteza imbere noneho rero ku buryo na za minisiteri zo mu bihugu bitandukanye minisiteri z'ubuzima mu bihugu bitandukanye zatangiye kugenda zishyiraho amashami ashinzwe ubuzima nako ushi- a- ubu- ubu- ubu- ubuvuzi kama cyangwa se ubuvuzi gakondo noneho rero mu burundi bwo ubuvuzi kama buteye bute nibyo tuganiraho na dr uwimana albin ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi dr uwimana muraho murakomeye turaba turakomeye thomas kamirinzi mbaje kugushimira cyane rwose uyu mwanya uha ijwi ry'amerika n'abanywanyi bayo kugira ngo mwiganirire mwungurane ibitekerezo mwungurane inama noneho rero twihuse iri shyirahamwe ryanyu ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu magambo make ni ishyirahamwe rimeze gute murakoze cyane ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibe mu mu rurimi rw'igifaransa ni clinicien sans frontiere eh, ryavutse mu mwaka wa bibiri na gatanu rikaba rifise ibisata indwi igisata cya mbere ni icy'inyigisho eh, ubushakashatsi eh, n'imyuga kuko ubumenyi nicyo ki- niwo mushinge w'iterambere iki gisata cya kabiri n'amagara meza ah, mu gifaransa ni sante eh, aho naho tukaba dufise amavuriro atanu n'ibitaro bimwe twamaze gushinga Eh, igisata cya gatatu ni ukwirondera akazi cyangwa kwemeza imirimo aricyo bita entrepreneuria kugwaruka n'abakenyezi Eh, igisata cya kane ni action humanitaire cyangwa ibikorwa byo gufasha abandi eh, ibikorwa by'ubugiraneza Eh, igisata cya gatanu ni igisata navuga action sociale ni ibikorwa by'ubuntu ibikorwa byo gufasha abantu Eh, igisata cya gatandatu ni ibidukikije Eh, igisata cy'indwi ni gukinga kugenzura no gukemura ibibazo by'imibereho mibi ni ibyo muri make eh, dusanzwe dukoreramo ariko kandi muri cya gisata navuga cyo- cy'amagara ah, meza ah, twavuga ko dufite amavuriro Eh, harimo n'igisata cy'imiti eh, ibi- imiti kama niko nokivuga cyangwa ikoresha ah, ibivuye eh, mu bi- mu miti- mu biti by'ikirundi eh, umuntu agakora ah, maze akaronka ah, icyo aba akeneye ariko se nanone dusubiye inyuma gatoya kuko tuganira n'abantu banyuranye hari uwambajije ati kuki atari abaganga batagira imbibi umuganga n'umuvuzi batandukaniye he?" Eh, biratandukanye cyane Bi- bo biratandukanye eh, uvuze eh, umuganga uwo muntu wese aca yumva ah, medecin medecin cyangwa se umudogiteri ubwo nyine ariko ubuze umu- umuvuzi eh, ucamba ko ari umukirinisiye eh, harimo umuganga harimo umuforoma harimo n'umupsikologe cyangwa ibajya abantu ba- bize ibyo ku ibi- ibyo ku- kumviriza kuvura abantu bafite ihungabana ryo mu bwonko ibyo byose abo bose barimo harimo banashaka n'abo bakoresha iyo miti kama umaze kwinjira mu mwuga wo kuvura nawe ubaye umuvuzi hari n'igihe duhora tuvuga eh, tukarenza ko tukavuga tuti erega n'abihebeye imana cyangwa abapasitori nabo nyine burya bavura imitima bavura imitima ah, nabo nyine baca binjiramo uca usanga binjiye muri icyo gisata cyo kuba nabo ubuvuzi hama turanavuga ngo tukanarengera aho tukanavuga ari burya n'abarimyi abarimyi bagenda bagahinga cyangwa bakarima nabo nyine baravura ntibavura iki baravura inzara Igihe- kubera igihe abarimyi batarimye eh, ngo baronke umwimbi ibyo bi- bafungura n'ibyo bashora ku masoko eh, abantu bobura bakishwa n'inzara rero muri icyo gihe nabo nyine baba bavuye twagenda buriya no kubamenyesha amakuru namwebwe murimo buriya namwebwe muri abavuzi gute se Abavuzi, kuko mugihe twebwe muduhaye tuvuga mikoro Eh.
muri ko muravura abantu batandukanye bariko baratwumviriza mukabagira inama mukavura mu buryo butandukanye haba mu bigoye n'ibyoroshe namwebwe rero muri abavuzi batagira imbibi nuko nuko ntushobora kugusi- gusigura ico ki- ico kibazo cawe urakoze cyane rwose kubera ko numvaga nkanjye kamirindi tomasi n'imyaka amaze mu itangazamakuru umuntu atakira mu bavuzi none ndagushimiye cyane ahubwo ko unyunguye ubundi bwenge unzamuye mu ntera hagati aho ngaho rero nk'uko ubizi iki kiganiro murisanga ku ijwi rya amerika ni ikiganiro cya- cy'abanyagihugu niyo mpamvu nagira ngo unyemerere mbanze mpamagara uwa mbere nabonye yanditse kuri facebook radi- radiyo yacu voa y'ijwi rya amerika ko yitwa low abiding citizen nuko reka muhamagare numve amazina ye citizen we ngaho neza tomasi uraho urakomeye amazina yawe nyakuri amazina yanjye ni masiteri twagira yezu ndi i kigali ye uraho twagira ye Muko- umwaka mushya umwaka mushya muhire ubu ni ubutumwa kandi umwaka mushya kuva uyu mwaka watangira ngira ngo nibwo mbashiwe kubona akanya ko guterera no gutanga igitekerezo muri ibi biganiro byacu arakumva rwose Mm, hanyuma rero ikibazo mfite iyo bavuze eh, imiti gakondo cyangwa se imiti kama njye mba numva bya bintu batanga mu bapfumu ariko naje gusobanukirwa ko atari ko biri ubwo bituma ngira ikibazo cya esi ryaba umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa se abavuzi batanga imiti kama kubera ko hari igihe umuntu aba anafite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha cyangwa se akabanza kwa muganga muri mu bitaro bya kizungu cyangwa se akabanza ku- akabanza kujya kwa muganga kandi ari mu yakabaye agana mu kinyarwanda cyangwa se mu kirundi aho ngaho araduha ishusho rusange n'ibimenyetso umuntu yakabaye agira aga- aga- agahita amenya aho agomba kwerekeza hanyuma ikibazo cya kabiri ariko uhinire aho ngaho kubera ko hari benshi bategereje yego ndakwita mbangura Eh, Hari- eh, ikibazo cya kabiri nacyo cya nyuma hari indwara tuzi zikingirwa kwa muganga umwana akivuka za ngingo zose uko azifata sinzi niba mwazi iriya ndwara harimo ibyo umuntu ashobora kurwara ari mukuru akagana mu mu gufata imiti ya gakondo cyangwa se akaba yajya kwa muganga watanga nk'urugero jambo urabona hari indwara z'inda- z'indasa hari indwara z'impiswi hari indwara za akaniga agakwega na kokorishi izo ndwara rimwe na rimwe Ni za hari- zindi hari eshanu ubwo z'ibanze.
usanga umwana aba ari kudiyara Ah.
bakamuvuga utumviriza agacira cyangwa igicucu ariko ubundi no kwa muganga bakaba bazivura aho ngaho rero nkatwe biraducanye twumvise ibi ni ibyatsi bikingirwa kwa muganga ariko bishobora no kuvurwa na ya miti gakondo dr uwimana Yego.
mbere y'uko mbere y'uko umusobanuro kuri utwo tubazo twombi tubiri hari akandi kantu yarazanyemo nyine twavuze umuganga tuvuga umuvuzi ariko yarazanyemo n'ubupfumu umupfumu nawe aba aba ari mu rwego rw'abavuzi
Aba ari oya bya gakondo oya umupfumu oya oya Eh.
ubupfumu Eh.
eh, iby'ubupfumu ni abantu baba bakoresha ibintu bita imizimu baba bagiye baranaragwa na bakabirondera bakaba- bakabiragwa na ba sekuru bagahamagara ibintu ngo duhamagare ibintu bita ababyeyi eh, ibyo ntaho bihuriye ntaho bihuriye n'ibi turi kuvuga ntaho bihuriye ntaho bihuriye na gato umupfumu ntabwo ari we nuko noneho rero ah, wamusubiza kuri utwo tubazo tubiri yabajije yego ni ubwa mbere reka nanjye ndamwifurize umwaka mushasha hanyuma yavuze ikibazo cyiza cyane ariko reka ntange urugero mu burundi hariho ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu muri ubwo bushyikiranganji rero barashyizemo igisata ah, kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tuyita imivu- imiti y'ikirundi yego no mu kinyarwanda ni imiti y'ikinyarwanda yego Eh.
icyo gisata rero kiriho rero yanavuze nk'abantu barwaye indwara z'imbasa cyangwa iziriya zo gucibwamo zo gukingirwa twe tuvuga ubwa mbere na mbere genda kwa muganga kwa muganga hazwi n'amategeko ubuvuzi kijyambere bwa- buteye imbere iyi medesine nyine tuvuga Eh, nibwo yiswe nibwo yiswe bwa kizungu icyo ari cyo cyose yitura abaganga babigenewe nko mu burundi rero urugero rwo mu burundi eh, amakomine yose usanga afise ibitaro by'ibanze Eh, ugasanga no muri gahunda z'igihugu bategekanya ko buri mutumba wose eh, wugira ivuriro ritoyi ku buryo ubuvuzi bwegera abenegihugu aho ni kugira ngo haba mu gihugu cyose ni kugira ngo ntihagire umuntu yitwaza ngo yagiye kwa muganga ngo kubera kwa muganga yagiye ibirometero byinshi cyane byinshi cyane ngo arabura ukuntu yivuza ahitamo kugenda ku bapfumu cyangwa ahitamo kugenda ku bakoresha ah, iyo miti eh, novuga kama
nuko ariko rero ati ese nk'ubwo ngubwo um- nku- nka kuri uyu muntu ukuze abanza kwirukanka akajya mu byo twita abavuzi nyine kama hanyuma bikananirana akajya mu kizungu nabwo nru- nimba nibuka neza arasaba inama ati twabigenza gute twabanza mu kizungu twabanza mu mu bavuzi kama ubwa mbere wohera mu ba- mu bavuzi b'ikizungu kuko no mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira ati iyi ndwara byananiranye ni akarorero Ah, nk'akarorero ushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri kanseri abaganga barashoboye hariho uburyo babikoramo bakavura ariko barenge barakubarira ati iyi ndwara yovurirwa ngaha ishobora no kuvurirwa mu buhindi cyangwa ahandi cyane mu kurindira umuntu iminsi yiwe eh, izogere muri icyo gihe rero abakubariye mu rundi mu yandi majambo ati nimba hari ubundi buryo wokwifashisha eh, imiti kama kuko irabaho no mu bitaro eh, duhora tubona abantu bazana nka siro bakoze mu miti kama kugira ngo abarwayi bayifate mugabo ibyo babikora binyegeje abaganga ariko ibyo duhora tubibona turabizi birakorwa no kwa muganga turanabuza ko abantu banywa inzoga ariko bagahengera nyine uko u- u- ugize bakamuzanira akanywa inzoga nk'umuntu aba amaze i- igihe kinini kirekire arwariye mu bitaro nka bajya baba bahuye n'amasanganya ibyo byose turakunze kubibona none se nkamwe mu ishyirahamwe ryanyu ko watubwiye yuko hari igihe mukoresha imiti kama mu- mumenya gute ko ifite ireme ibyo mu kinyarwanda bita ibireme ni ukuvuga i- idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize kandi ari ahubwo imuvure muyimenya gute mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratwari
yego cyane n'iyo dufise ntabwo ari nyinshi cyane Mm.
Eh, wa mbere dufise dukora mu muri ibyo biti by'imyemerere ni uvura kanseri ni ubwoko butandukanye bwa kanseri ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura Eh, iya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa resemi hakaba kanseri y'ibere ku bakenyezi hakaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje ibyo byose murabivura yego ubu siro ibivura novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe Eh, ni ibiti ubwoko butatu bw'ibiti twamura ah, tukabiteka tukabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata kandi uwo muti nyine uravurana n'igikomere birya bi- biriya bikomere byo muri esitoma mu gifaransa babita ibisere gasiriki ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri esitoma uwo ni umu- ni umuti navuga wa mbere kama uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri esitoma nibyo urumva ko nari nafashe imi- imiti yo kwa muganga ziriya zitwa ngo za omeprazole n'izindi n'izindi n'ibikomoka ko urumva iyo imiti yo kwa muganga ko ndayizi ariko byari byaranse eh, nca ndagenda ndagira undiga ndafata ibyigwa byo kwiga iyo miti n'ukuntu bayicanga ah, hari ibintu bita composition na dosage ibiba Yeah.
bigize composition biba bigize uwo muti ukamenya ati ni igiti iki n'iki n'iki ugikora uku amadosage ni urugero ufata maze rero ndabyihera ko no njyewe nyine ubwanjye ndakira hama ndabihe- ndabihereza abandi ibyo biri muri bya binini biri ubushakashatsi maze barakira hari benshi bakize kube barwaye kanseri yo mu maraso kanseri y'ibere ni uko nguko uwo ni umuti wa mbere ntabwo dufite myinshi uwa kabiri eh, ni- ni uw'abagabo n'abakenyezi eh, bijyanye eh, ubukora cyane cyane eh, mu- aba bagira stress cyane uburuhe u- umu- u- uburuhe bukabije hari bajya abagabo baba bacitse intege mu buryo bwo kurangura amabanga y'abubatse n'abagore ni uko nyine eh, hari ababa ba- bafashe eh, ibiryo cyangwa ibyo kurya birimo amatoxine novuga ubumara kubera biriya bya engrais chimique biri- mu- bakoresha mu kurima hanyuma bi- bikazamuka ugasanga urabifunguye ibyo byose kubyiga ubwonko bwawe ku giti cyawe byagufashe imyaka ingahe Eh, ntabwo byafashe igihe kinini urumva kuri uyu muti byafashe amezi atatu twiga ti- ukarondera ibiti ni ibi n'ibi kubicanga ubicanga uku nguku nguku ubigira uku byafashe kubyiga amezi atatu hanyuma kubigira k'ubushakashatsi naho kuri abo bantu oh, byamfashe umwaka umwe Mm.
Eh, nk'ibyo nk'uwo wasiro ni ukuvuga ni uw'amazi unywa ukwezi kose eh, ukaba ufite ibipimo byo kwa muganga ugaca usubira ukagira ukipimisha bakakubarira ati ni sawa byagenze neza nuko urumva nta nta gihe nta gihe kinini cyane bisaba kugira ngo eh, ubyige ubimenye kandi ibyo ngibyo bya kama wabigiyemo uri umudogiteri usanzwe wize ibya kizungu yego cyane yego cyane Igitekerezo- Natanze urugero kuko yuko bitanze- ubwanjye nari narwaye igikomere cyo muri esitoma cyitwa Eh.
ibiseri gasorodiwode nawe ijeri ariko nari nafashe imiti nyinshi cyane yo kwa muganga urumva ko ndayizi hariho za metadore za marokse ni ubwoko bwinshi cyane butandukanye ariko byari byaranira- byananiranye Mm.
Hama maze rero no kugira ngo ninjire muri iki gisata ni uko nari nahuye n'icyo kibazo hama mbona kugenda kubyiga hama nda- ndabyiherako mbona ku- ku- kubi- kubitemanya cyangwa ku- kubitangira ubuhamya mbona kubi- kubikwiza mu bandi ye dogiteri hari abandi bategereje kuri telefone reka twe kwigomba mu ijambo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira rero ku buvuzi kama ubuvuzi gakondo umushyitsi ni dogiteri uwimana alba nk'uko rero mwabyumvise nyine yize byombi ibya kizungu n'ibya kama hanyuma kuri telefone dufite asali jibeka asali ya ya mwanyine ya ndabumva ndabumva ijana ku ijana niko ndabakurikira uherereye he
asha jeni lubumbashi muri okatanga kandi watubwiye ko mutwumva mwumva ijwi rya amerika neza genda jyumve bari kuri facebook ku maradiyo aho ariho hose asha ndabakurikirana ijoro n'umurango ye nuko nuko noneho rero igi- ikibazo cyangwa se igitekerezo yewe mfite ikibazo n'igitekerezo ariko mpanjije gutwenga kwanza yego Eh, imiti ya gakondo imbikora ni byiza kubikora ni byiza kubikora ariko cya mbere je novuga naho bayikoresha barondere kwanza amalaboratware kuko ntiwoba uzi kuvura ukabwira umurwayi abanza aje kuri ku bitaro by'ikizungu ajya ku bitaro by'ikizungu babanze bamupime barabe ukuntu byifashe mu mubiri icyo ni cyo cya mbere icya kabiri imiti y'ikirundi tuyite y'ikirundi kuko bayi- kuko nk'uko bayikoresha barashobora kwandikira umuti bakakubwira uwunywa ukwezi kose par jour 5 litre rero harura 5 litre uyinyweye muri 30 jour uba unyweye combien de litre sa 50 litre rero uyishyize mu mangurunguru iyo twita fi ubu uba unyweye combien de fi eh? niyo mpamvu kwanza babanze barondera amalaboratware yabo iyo bafitiye confiance bo benyine nk'uko bayikoresha asali umaze ya ndakumva ariko wa- nimba wari wakurikiye ikiganiro dr uwimana yabisobanuye ko ba- nabimubajije ibyo ngibyo yabishubije barabanza bakabijyana muri laboratwari ngaho komeza komeza ujye ku kindi ntabwo ntabwo bari seriyazi nayo kuko Oya, wiba- barungika abantu ku bitaro buretse twumvikane yabisobanuye Yeah.
yabisobanuye rwose bihagije urumva ahubwo uze gusubira ku kiganiro inyuma niturangiza u- usubireho Okay.
wongere wumve neza ibisobanuro rwose byabivuze urakoze cyane ok merci merci namwe ndabashimiye ye umunsi mwiza ok merci namwe radiyo ijwi rya amerika noneho duhamagare irankunda rishari irankunda we wiri mahoro mahoro urahura akomeye yego namwe n'impore yego yego umwaka mwiza wa twese za twese wa twese mugenzi n'impore nawe umwaka mwiza urakoze cyane uherereye se irankunda cyemereye mu ndi muri kake muri zone kanyosha mu Bu- i burundi yego zone kanyosha kake kiriride bujumbura burundi urujumbura burundi ye nuko icyiyumviro cyangwa ikibazo
ahanini ikibazo ubona iyi miti batuvuga ngo ni imiti kama ubuvuzi kama hamwe hamwe harabikora nabi bigatuma dutanga icyizere ku baganga bamwe bamwe ariko iyo hagiyemwo ubumenyi hakajyamwo kwiga byofasha abantu benshi kuruta yuko bamwe mwe usanga bajya kwa muganga kuko n'imiti yo kwa muganga imwe imwe si myiza cyane nk'ibinini si byiza cyane kujya mu mubiri w'umuntu asa n'agwaye na esitoma ariko sirankunda nawe wakurikiye ikiganiro yewe yego ntabyikoranye nabi twiranye none se dr uwimana ntabwo yasobanuye ko yagombye kubyiga bagashinga laboratwari ku buryo baba babyizeye ubu- ubushakashatsi barabukora ibyo wari wabyumvise
urumva yebwe bariho mwo basi hose rega ubwo bushakashatsi babukora n'ubundi naho hari ikibazo ye noneho ahubwo abo ngabo batabu- batabikora ba- bafatira akarorero kuri iri shyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi Yego.
babifatiraho akarorero Yego.
noneho nabo bazajya babanza kwiga
naho nibyo biba byiza cyane rwose ahubwo twaba dutomboye twebwe kuko iyo miti ubona iyo miti kam iravura cyane kuruta imiti yo mu- yo mu ma- yo mu- yo kwa muganga y'amafarumasi ye irankunda usibye ko iki kiganiro atari jyewe mutumire reka umutumire kubera ko ufite Yego.
impungenge reka we ubwe aze kwimarire maze rero ukomeze utege amatwi ijwi ry'amerika cyane rwose ye urakoze nawe mwagize neza umunsi mwiza ye dr wimana aba bantu babiri bafite impungenge umwe ngo ni imiti myinshi yavuze amaritiro n'amaritiro undi ati imiti kama ntabwo ntawayizera aba bantu babamara impungenge urakoze ubu yavuze imiti myinshi ivana iyo miti myinshi yayikuye hehe Eh, icyo kigo kiremewe n'amategeko y'igihugu arimo oh, kuko ngo ari muri- mu gihugu cya kongo ujya wa mbere ubwirizwa kwitura ibigo byemewe n'amategeko y'igihugu cyane cyane akarorero notanga hano ni bujumbura hari ikigo oh, kiranga ita ku ise misheri kegamiye abihebeye imana icyo gi- icyo icyo gi- eh, aho hari ivuriro ry'ikizungu hakaba n'iryo vuriro ry'imiti kama ibyo rero ni ukuvuga ko biremewe n'amategeko biremewe n'am- n'igihugu biremewe n'amategeko ariko ugiye ahandi hantu o- mu ibutike kuko n'ibyo niko ndavuga mu ibutike aho hari abantu ugasanga ni mu ibutike ni ahantu umuntu yinyegeje akadukana ibintu Eh, akabidandaza akavuga ngo bigura ibi n'ibi n'ibi n'ibi ntabyo yize nta ruhushya afise leta ntiyabisuzumye yuko bikwi- bifise ubuziranenge n'ibindi n'ibindi abo bantu si bo je niko ndavuga ndiko ndavuga ibintu byemewe n'amategeko eh, bifise aho bikorerwa hazwi umuntu ashobora gutanga n'ibisobanuro rero ntitwovuga ngo ngo nimba ari ahantu baguhaye eh, imiti myinshi ukanywa nka utubido tubiri cyangwa dutatu mugabo ari ikigo cyemewe n'amategeko gifise n'ubuziranenge aho numva nta kibazo nta kibazo kirimo ariko kandi ugiye ahantu hatemewe n'amategeko ugafata ibintu bita- bitasuzumwe bitagezeze numva umeze ibyo ntiwubita ku bantu muri rusange ngo aba bantu bakora ibintu bitemewe n'amategeko hama uwa kabiri nawe yavuze ngo uh, uwa kabiri we yanavuze na neza uwari mu kanyosha Mm.
eh, turahuza ubundi imiti yo kwa muganga twe twayize twayisomeye naho tuyikoreshe twize yuko imiti yo kwa muganga tumedikama etampoison mu kirundi imiti ni ukuvuga ni uburozi ni uburozi Eh, buri muti wose ni uburozi
ni uko nguko ni ukuvuga unyweye mwinshi mwinshi cyane bidakenewe umubiri wawe urangirika ku ruhande rumwe ego Aha.
ariko naho ma- wamaze kuyifata dufate nk'akarungu nka parasitamoro umuti wica parasitamoro na urawuzi Yego.
parasitamoro ni umuti uvura ububabare ndetse no no kugabanya umuriro yego Rero uwo muti ufashe mwinshi hariho urugero ushobora gufata nta- nta rugira ngaha ugapfa abantu baka- bakagenda kuguhamba kandi no kwa muganga duhanura umuti uwutanga igihe ubona nta bundi buryo umuti wo kwa muganga uwutanga igihe ubona ata bundi buryo bu- buriho bwo gukoresha kugira ngo ugure uwo muntu ariko mu gihe hari ubundi buryo u- ushobora kumubarira ukamuvura nta miti yo kwa muganga wawukoresha urugero nk'umuntu afite indwara yo gucibwamo indwara yo gucibwamo yitwa diyare mu gihe Eh.
bi- bidakabije cyane ngo agere ku rugero yoba yagize umwumira ntiwokwihu- ntiwihutira kumuvuza imiti yo kwa muganga ahubwo umubarira kunywa ibintu byinshi ukamwereka ibiryo yofungura kugira ngo ya diyare ihagarare wogenda gukoresha imiti ihagarika iyo diyare mu gihe wabonye ibyo bya mbere bijyanye n'imirire no gufungura byansi kubera iki ni ukubera nyine iyi miti yose ni uburozi Mm. noneho dr wimana ubwo twanzura kuri icyo kibazo n'impungenge aba banywanyi b'ijwi ry'amerika bari bafite ni ukuvuga umuntu wese ukora ubuvuzi kama ukoresha imiti kama agomba kubanza kwemerwa na leta mu mategeko yego cyane naho ubundi abumva ijwi ry'amerika wababwira yuko uvuga ngo aravura adafite uruhushya rwa leta ni ukuvuga yuko tutagwe kumwisunga ntidukwiye kumwisunga kandi iki- nkiri ngaho nyine icyo notomora twebwe dufite ubwoko butatu bw'iyo miti Ya- ni ubw'akama iva mu mu bintu ni ubwoko butatu si bwinshi
Mhm.
si byinshi nibwo twagiye n'ubushakashatsi hari abandi usanga bakoresha reka ndayivuge hari abakoresha umuravumba hari abandi bakoresha umuravumba hari abandi bakoresha ubufumbegeti ikibazo ndabavugira sinzi ko babigiriye ubushakashatsi babone kompozisiyo kompozisiyo iratomoye dozaje ingaruka ibintu bita efe segondere zishobora gushika ibyo byose ibyo rero sinobyishyura kuko jewe iyi- ubu bwoko bundi bubiri ntabwo nagiye kwiga ngo ngo ngire ubushakashatsi twebwe ibyo- urugero tuvugira ko ni ni ubwo bu- bwoko butatu gusa kuko hari ubwoko bwinshi hari ubwoko bwinshi ni ubwo bwoko butatu novugira twagize ko ubushakashatsi iyi yindi wovuga ngo umuravumba umufumbegeti cyangwa n'iyindi n'iyindi bisaba ko abo bayikoresha baba barayigiriye ubushakashatsi bakabyiga ba- ndetse bakabironderera ah, n'uburenganzira kugira ngo bayikoreshe Mm.
yego radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite itahiwacu Louis na muvunyi siriro muvunyi ube wihanganye hanyuma tubanze duhe ijambo itahiwacu itahiwacu we wi uraho urakomeye uraho edi kwema ni kamirindi tomasi ariko twese turi bamwe eh thomas kamirindi yego itahiwacu uherereye he neza uraho cyane yaremerereye mu kirundo ye nuko icyiyumviro Eh.
cyangwa ikite- cyangwa ikibazo icyiyumviro mfite ni uko iyo miti kama i- ivura nicyo nashaka kuherera nicyo nashaka kumubwira iyo miti iravura kandi imiti turayizi ye itahiwacu urakoze cyane Eh, urakoze kamirindi ye ijwi rya amerika noneho duhamagare muvunyi muvunyi we nta neza ka mirindi uraho cyane umwaka mushya muhire amakuru amakuru ni meza bwira umutumirwa aho uherereye ni mu rwanda mu karere ka kayonza kayonza ni hanyuma ijwi mu bu- ni mu burasirazuba mu burasirazuba bw'u rwanda ye Burasirazuba mu bw'u kirundi ni mu buseruko Eh, ntabwo mbizi mu kirundi hanyuma reka mbanze nshimire ijwi rya amerika ku bw'uwo mutumirwa mwatuzaniye urakoze cyane Eh, icyiza nabashije gutega amatwi nakurikiye ni uko n'ubwo buvuzi kama cyangwa se gakondo eh, ari kutubwiraho ni uko nawe ubwe ari kwitangaho urugero ko eh, eh, nawe ubwe i- i- ibyo akora ari ibintu we ubwe yabanje eh, yabanje gukoresha nyine byamukijije ariko akora n'ubushakashatsi nicyo gikomeye akora n'ubushakashatsi ntabwo yabyigeragerejeho gusa gutyo ashakisha yakoze n'ubushakashatsi Eh, eh kandi aracyakomeza yego ni byiza cyane ikintu cyantunguye kandi cyantangaje ntarinzi ni uko kanseri ivurwa ubwo tumenyereye nko mu rwanda hari ibutaro ko aribo bagerageza ariko akenshi rimwe na rimwe niba ari ibereye biba bisaba ko barica Eh, ubwo nabwo ari buze kutubwiraho niba nuko kuba eh, ba- ba- iyo kanseri mu ibere bashaka kuba bayica ariko se bayica niyo mu maraso se babigenza gute bayavomamo bakongeramo ntabwo mbizi yavuze yuko ari umuti banywa ntabwo nari mbizi rero ko kanseri ivurwa kanseri ni ni indwara tumenyereho yuko uwayirwaye nyine aba yiteguye gupfa nyine akenshi hanyuma eh, ikindi na- ni ariko agashimwe uhiniraho nuko- Eh?
uhiniraho ngaho nusoza Ayewe, iyo mu- iyo mubigenje gutyo umuntu yateguye ibibazo rwose biramvuna erega ni ukubera ko haba hari n'abandi ni ugusangira ni ugusaranganya igihe mwamwe hari ijambo ariko namwe hanyuma reka nkubite mbangura eh, kuba ajya umuntu ajya kwivuza njye mvugiraho Umu- umuntu kuba ajya kwivuza nyine arwara agahera kwa- ku ivuriro wenda tuvuge mu mu kizungu ibyo bintu ni sawa kuko nabo ubwabo nyine yaduha urugero rw'uko ba- ba- bamubwira ko iyo ndwara bidashoboka ariko ikibazo nibaza hari a- sinzi nawe mu burundi batajya baroga uburozi buno uburozi umuntu aguha ugahita ucaho hari igihe rero bakujyana gucaho ni ukuvuga gupfa baguterura bagushyira ba- ba- ba- wagerayo ugahita upfa direkitoma ariko mu kinyarwanda bashobora guha umuti ugahita uruka rero sinzi n'abo bavuzi ba gakondo cyangwa se ba kama bafite eh, bafite icyangombwa kibemerera gukora sinzi niba u- u- wa- umuntu yabamenya kuko nko mu giturage nyine niba ari iyo nzoka nyine ushaka ibyo bicushu n'ibiki byose nyine ugahita ukira Eh, Aha.
sinzi aho rero dusubize murakoze yewe urakoze cyane muvunyi ye radiyo ijwi ry'amerika dr uwimana yego uyu mugabo muvunyi siriro wahariya muri kayonza ni mu buseruko bw'u rwanda afite impungenge cyane kuri kanseri wakongera ukamusobanurira ukuntu kanseri ikira
kansera neza cyane irakira hanyuma ikindi namubarira duhere mu ki- mu buryo bw'ikizungu kanseri ifite ubwoko bushika nka bune cyangwa butanu ivugwamo uburyo bwa mbere kavuga uburyo bubiri hari ubwo bita chimiotherapy bakoresha reproduit chimique hama ubwa kabiri hari ubwo bita radiotherapy ni uburyo bakoresha imishwarara mu kuvura mvuze uburyo bubiri ariko navuze ni uburyo bushika bune rero natahure neza amenye nuko kansera irakira neza bivana n'aho iri kandi iragira ibintu bita amasitade hariho sitade ya mbere niyo mpamvu tukunze kubarira abantu bipimishe rimwe na rimwe baze baragira cekingi cyangwa bipimisha kugira Hakiri bisuzumishe kare.
barabe yuko batarwaye kanseri iyi cyangwa iriya uretse n'ibyo byo kwisuzumisha biranakenewe nuko bivanye n'ibi- n'ibifungurwa dufungura kuko biba birimo imicafu cyangwa amatoxine cyangwa ubumara ni ngombwa yuko dufata eh, amasiro niko noyita ayo masiro yo kugira ngo bagire desintoxification kugira ngo babikuremo iyo micafu yarinjiyemo ishobora kuzuba kwegera ejo cyangwa hirya y'ejo o- uburwayi bwa kanseri na cyane cyane tugahimiriza abantu tukababarira yuko abantu eh, banywa nk'itabi eh, iriya myotsi uba uri kuba nyine uritera kuzogwara kanseri cyane cyane yo mu bihimba by'ihwemero Eh, no kunywa inzoga ntitubuze abantu kunywa inzoga kuko urumva akayoga wakanyoye wagize nti ariko eh, unywa inzoga mu gihe bikenewe kandi nturenze urugero ibyo byose n'abanywa ibintu bisosa ibisosa no kuvuga amaji cyangwa n'amafanta ntitubabuza kubinywa ariko nabo nyine ku- unywa ibintu bisosa mu gihe bikenewe kandi ku rugero rwiza kuko unyoye byinshi uzosanga bigukwegeye ukanywa isuka- ibi- ibi- ibi- isukari nyinshi bizogukwegera iyindi ndwara imwe bita indwara y'igisukari ariyo diyabete ni uko nguko hanyuma kuco yabagiye ngo indwara ya kanseri yo mu maraso ngo yukira gute nembo ndabisiguye nobisigura noca namubaza ikibazo hajya ufungura ibyo kurya mbe wari uzi bijya byo kurya dufungura ko bishyika no mu maraso rero n'umuti uwunyoye uragenda ugashyika muri esitoma mu mayentesite hama umubiri urafise uburyo wabsorba ukwega amayirema ibyo ukeneye hama bikazunguruka mu maraso ni nka kurya ufunguye isombe cyangwa irengarenga ibyo ni ibintu bita feri n'amaraso mu nyuma biravamo bigiye wamaze kubi- kubishyira mu mubiri umubiri ukikwegeramo amaraso ukarema amaraso nibyo nibyo ni ukuntu bamwishyura ku kibazo ciwe kansera zirakira neza cyane ijana ku ijana bivana ubwa mbere ibituma ni byinshi bivana sitade igeze ko iracyari ntoyi iracyari ku rugero uruhe hanyuma bakakuvura wahuye n'ubuvuzi ubuhe hari igihe uhura n'ubuvuzi bwa kijyambere budateye imbere ni ibyo ngibyo ntushobora Yego.
gusigura yego hanyuma nanone ati ati sinzi nimba mu burundi bazi icyo bita uburozi birumvikana ko babizi ibyo ari byo byose ntabwo ntabwo ntabwo kuvugira kubera ko ariwe mutumirwa turabizi turabizi iby'uburozi Noneho rero hari imyumvire- Urwitwazo ni uburozi yego Yego.
ariko si- siyo ntumbero Yego.
y'ikiganiro kugira ngo Ariko rero we, yara- yakubitiraho cyane yari abifiteho ikibazo eh, kuko ya- i- i- ari ni ya myumvire nakuze nanjye mbyumva ngo umuntu baroze mu kinyarwanda cyangwa se ubwo baroze mu kirundi ngo iyo agiye kwa muganga wa kizungu ngo bakamutera urushinge arapfa ni ukuvuga atese ati mwebwe aho ngaho mu burundi nibyo koko umuntu urozwe ibyiza ni uko ajya kwa muganga cyangwa ajya ku bavuzi kamu
iyo ni imitekerereze si- si- ni- njye sinemeraga n'ibyo Aha.
sinemeraga n'ibyo sinemeranye n'ibyo kubera tuvuga umuntu bamutera urushinge ntabwo ntabwo acapfa bamuroze oya ntabwo acapfa ibyo ntitubyemera njye sitabyemera abasanzwe nyine umunsi we wageze kwapfa kuko nawe wamutwara ngaho ku bapfumu cyangwa aho kuri abo bandi hari abahora bapfira kuri aba- ku bapfumu none wovuga ngo bya- bo- bapfuye kubera batabateye urushinge oya iminsi y'umuntu iba yageze niko nokwishyura kuri icyo kibazo Yeee radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turi kuganira na dr uwimana alba n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika bose nyine ku birebana n'ubuvuzi kama dr uwimana alba akuriye ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu burundi kuri telefone dufite bakungu idirisa bakungu urahura akomeye umwaka mushya muhire murakoze cyane yeee
kumutumira badutumiriye ni byiza cyane twanyuze muri makeya nyine urabona ubuzima turimo turajyamo hari n'indwara nyinshi ahubwo kuva ku mwana kugeza ku muntu mukuru yego kimwe cya kumubaza urabona nyine hari abana batoya bavukana kanseri nyine turashaka dusobanuriye nyine ubutabazi buba buri hafi cyane ku mwana kandi atubwi- at- aduko- adukorere udutesenguzi no mu bindi bihugu nyine twabonye ko muri amavumbi yitabiriye akoresha bifite akamaro kanini cyane aturebere ku babyeyi ku babyeyi Umva, Bakungu.
babyara no ku bana baba- Bakungu, umurongo wa telefone wawe ntabwo umeze neza.
bakaza umurongo wawe ntabwo umeze neza rwose ni ukutubabara ariko numvise byibura ikibazo kimwe cy'uko cyo ku kibazo cy'umwana uvukana kanseri urakoze dr wimana umwana uvukana kanseri umwana uvukanye kanseri ashobora kuyikira we
ariko i- ariko ntiyari yabajije uko
niko nabyumvise ariko Eh, ariko nawe uko wabyumvise ni sawa Yababajije ati, Eh, "Hari abana bavukana kanseri ndetse bagaca bapfa ubu baba babitewe n'iki Aha, aha.
Eh, Eh.
eh.
Nuko.
twavuze yuko urugero rwose yaba umwana yaba ukuze eh, mu gihe eh, iyi siro yacu ashoboye kuyifata babimenye bakabipima ko yayivukanye akayifata eh, arakira turemeza ko akira mhm.
ariko kandi kubera tutarahura ni- n'icyo n'icyo kibazo twebwe ubushakashatsi twagize twabugiriye ku bantu bakuze ubwo rero ahubwo duhaye ikindi gitekerezo ikindi twakwigaho tukagira ubushakashatsi kuri abo bana bavutse nicyo ni igitekerezo cyiza ariko kandi eh, nagomba nsigure kuri iki kibazo cyiwe birashoboka birabaho biva kuki ubwa mbere ni impamvu hereditere canke eh, abayayanduye kubera muri karonda ashobora kuba mu biseku- mu bisekuru byiwe haba harabaye umuntu yarwaye kanseri ndetse agahitanwa n'iyo kanseri icyo ni icya mbere icya kabiri eh, duhere kuri mama wiwe mama wiwe atwitse inda mu gihe abafite inda abagore bose kwa muganga baronka itegeko ry'uko kirazira kikaziririzwa kunywa inzoga mu gihe bibungenze naho itabi ni itabi ni itabi ndetse no kwegera aba wi- mu gihe utwitse kwegera umuntu abanywa itabi rero mu gihe wanyweye inzoga kandi kwa muganga barakubujije ko kizira kikaziririzwa igihe u- wibungenze kunywa inz- inzoga kandi inzoga twayibonye yuko iri mu bituma mu mafagiteri favoriza cyangwa mu bituma umuntu ashobora guhura n'icyo kibazo cya kanseri ni itabi urumva ko birumvikana neza cyane yuko umwana ashobora kuvukana ya kanseri murumva ahantu navuze ibintu bishika bitatu ashobora kuba yabikuyemo ariyo mpamvu ko kizira kikaziririzwa wibungenze kunywa inzoga no kunywa itabi ndetse no kwegera ahantu hari abantu ba- banywa itabi icyo gihe umwana uba umurinze ibyo bintu byose eh kuko avukana iyi kanseri ashobora no kuvugana n'iyindi ndwara n'ahatuvukana iyi kanseri mu gihe wabigize ashobora kuvuka ikintu bita ah, aka- babyita maradine onatale canke malformation congenitale akavuka adakwije ibi- akavukana ubumuga canke akavuka amezi ukundi kundi kubera yatewe n'ibibazo turiko turavuga mwibutse abatwumva ko ari ijwi ry'amerika turaganiraho na dr uwimana alba ni ku miti kama ku buvuzi kama ni ukoze dr uwimana abantu barabazi mwebwe ishyirahamwe ryanyu ry'abavuzi batagira imbibi naho ngaho mufite amavuriro cyangwa se ibitaro abantu barabazi abo- aba- aba- abenegihugu barabazi murakoze cyane yego cyane navuze ariko ama- amavuriro navuze navuze ko ari amavuriro ya kizungu cyangwa ya kijyambere icya kabiri navuze nti mu gihe umuntu afite icyo kibazo navuze ko dufite ubwoko butatu bw'imiti cyangwa produit zitatu namaze kuzivuga iy'aba- iy'aba- abagabo n'abagore n'iyo o, ijyanye n'ibijya- bya kanseri nizo tumaze gushika ko o, barazizi baratuzi turamaze kuzifashisha abantu batari bake Eh, nuko kandi iyo umuntu agiriwe neza agenda abarira uwundi akabarira uwundi akabarira uwundi ntitwogenda rero ku maradiyo ngo tugire eh, amapibilisite cyangwa tumanike ibyahapfa kuko twebwe ntituri mu bucuruzi ntituri mu rudandazwa nta nyungu duharanira ahubwo duharanira yuko abantu bogira amagara meza none se ubwo ayo mavu- ayo mavuriro yanyu ntabwo asaba amafaranga umuntu ubagannye umuntu umuntu ubagannye aje kwivuza ntabwo musaba amafaranga navuze yuko ayo mavuriro n'iyo kiriniki ibyo bitaro Mm, haza abantu abo ari bo bose mhm.
hari abaza baje kurondera inshansho abazi- hari iminsi y'inshansho hari ababa baje kwisuzumisha imbanyi hari ibisata bitandukanye rero umuntu ajya agana muri ico muri ico gisata hari ibisata by'ubuntu hakaba n'ibisata wishyura kugira ubonane na muganga hari amafaranga wishyura abajya mu bitaro bakavurwa ari malariya ari izindi ndwara bakavurwa eh, ba- bakishu- bakishyura maze baga- bagasohoka ibitaro bakize none wowe uzobereye mu by'ubuvuzi bwa kizungu uri umuganga hanyuma ukaba n'umuvuzi uzi n'ibyo- n'iby'ubuvuzi kama mu burundi ubuzima nako ubuvuzi kama ubona bufite iyihe ntera bufite bugeze ku ruhe rugero Eh, urugero novuga ru- rugeze ku ntambwe novuga nziza Ah.
kuko o, ubu- mu bushikiranganji nayo nabivuga mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu barashyizeho icyo gisata icyo ni icya mbere eh, haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu icyiza ni uko mu burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama bakabwemera bakabushyira no muri porogaramu y'igihugu ni ukuvuga rero n'umuntu as- yabinonosoye Ah, akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya nibyo ni ni ukuntu bashobora kwishyura kuri icyo kibazo ubwo mwebwe mugiye gusaba uruhushya babanje kubasaba kubereka iyo miti ndavuga echantion mu gifaransa ubwo nari mbuze igi- i- ikinyarwanda cyangwa ikirundi barabibasabye nabo barabanza barabisuzuma murakoze cyane neza cyane navuze kugira ngo mu burundi eh, kugira ngo ikintu icyo ari cyo cyose eh, kije mu bantu uretse ubushakashatsi uba wagize mm, leta irafise abandi bahinga irafise ibigo bitandukanye biraba ubuziranenge biraba ko hakwije amanorme ibintu bita ngo de- de norme n'ibindi n'ibindi byinshi bitandukanye kugira ngo ibone kwemerera yuko o, iyo produit cyangwa icyo kintu cyoshobora kuja ah, mu bindi gihugu namwe rero byababayeho cyane rwose bima- bi- bi- bibwirizwa kuba bitegerezwa kuba Mm. Ra- Mm.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na dr uwimana alba ni umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu burundi turaganira rero ku buvuzi muri rusange ariko by'umwihariko ku buvuzi kama n'imiti kama none se dr usibye aho ngaho i bujumbura muri hari andi mavuriro akoresha imiti kama ari mu burundi yego neza cyane nari nabivuze nari natanze n'urugero o, ki- ahantu bita kuri saint michel kuri saint michel ni paruwasi yitwa saint michel paruwasi paruwasi katolike saint michel Ariko aho ni hari Bujumbura.
amavuriro abiri hari Ah.
ivuriro rya kijyambere hakaba rifatanye n'ivuriro o, ry'imiti kama ayo yose ayobowe yashinzwe akukira akoreramo cyane cyane abihereye imana bo muri katolika ahantu havuga cyane cyane abari mu muryango w'abamasere niko sinzi ko mubitahura mu kinyarwanda n'ababikira ni ababikira yego ababikira ah, ni abapatiri Mm.
Eh, ako ni akarorero kamwe mvuze aho ni uko ari ikibanza kizwi ariko twebwe kubera tutarapfira igihugu cyose kubera ubushobozi eh, n'aba bantu bari hanze baho- bahora badusaba cyangwa bari hagati mu gihugu baradusaba tukabohereza tukabarungikira ah, ibyo baba bakeneye izo poroduwi zitatu imwe cyangwa iyindi baba bakeneye ijwi rya amerika noneho duhamagare mohamed ndagijimana urahura akomeye ndaho uherereye he ni muyinga ibyo bintu mwa- mwariko muravuga ibyo bijyanye n'abavuzi bavuza imiti kama Eh, barahari ngaho iwacu bemewe na leta Eh, irabemera bitwa bande uko babita yeyo nimba ari nk'ivuriro nimba ari umuntu se urumva usanga nyine bakoresha imiti nyine y'ikirundi nk'ibyatsi bimera ibindi n'ibindi byinshi bagakorera iwabo mu ngo hari abakorera iwabo mu ngo n'abafite ibiro baba bakorera bakoreramo duha duha akarorero
akarorero hariho nk'umuntu usanga afite nk'umuti avuga yuko ugura esitoma nyine tubwire uwuzi nko mu izina cyangwa se ahantu ariko rero na telefone yawe iri kungarura ijwi ryanjye wayigabanya volume yayo nuko nayigabaniye eh komeza rero nuko nk'ubu nzi izina hari uwo yitwa sumayiri akorera ngaha ruhande yacu Eh, uwo uwo niwe nzi izina abandi nabo ntabo nzi izina urabizi neza ko afite uruhushya rwa leta rwo ku- rwo kuvura Eh, akoresheje byose ara- imiti kama Eh, byose arabishyira yarabyize yarabyize ndagijima urakoze sawa sawa radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko se dr uwimana ubu ngubu uko twagiye tuganira wagiye wumva abantu bamwe na bamwe bafite impungenge ku miti kama muri rusange mu burundi imiti kama bayiha akahe gaciro Aba- abenegihugu abanyagihugu mbese basanzwe ubona imiti kama bayiha akahe gaciro barayemera barayisuzugura barayitinya mbese mu magambo make bayi- bayifata gute
bivana n'imice y'abantu kuko hari aba- abantu babize ngo n'abatize urumva iyo mice iratandukanye ariko kimwe cyo igice nuvuga hariho igice kitari gito kit- kitabyemera icyo ni igice rero cy'abantu bize cyangwa ba- bashoboye gutera imbere bemera ibyo kwa muganga icyo ni igice cya mbere igice cya kabiri eh, hari ababyemera kuko usanga binazimbutse usanga binazimbutse ni ukuvuga mu kinyarwanda ntabwo biba bihenze ni uko kwa muganga dusanzwe dufite amafarumasi yaba amafarumasi dogro ni ukuvuga amafarumasi abantu bashobora ku- kuranguriramo n'amafarumasi do detaye abantu bashobora kuguriramo akantu kamwe kamwe muri iyo miti y'ikizungu imbogamizi rero ihari ni uko ata mafarumasi ahari mu burundi ashobora kugurisha iyo miti kama none n'ibyo usanga bihari usanga ari utuntu tumeze nk'utubutike umuntu akazana nk'ubwoko mirongo itatu mirongo ine bw'imiti ngo ugura esitoma ugura ibiki n'ibiki ugasanga wanashaka no gukoreramo eh, ashobora kuba yarize ibyo kwa muganga agaca agira foromasiyo y'ibyo yo gukoresha iyo miti ariko murumva yuko agaca anabishyira cyane cyane mu mirire mu byo kurya mu bintu by'imirire Eh, ntibabitandukanya kuko ndazi hariho n'ivuriro ry'abashinwa rifite amashami menshi i bujumbura abashinwa rero ba- baza babikoreye hariya ni imiti kama bya hariya mu biti by'iwabo bakaza barikoze bakabitanga hino mu burundi Ibi- ayo maguriro arakora imbiga gitwita ivuriro ry'imiti kama rica ryitwa ivuriro ry'ikizungu kuko rikoramo umuganga aba yaranonosoye iyo miti kama eh, yo mu bushinwa n'ibyo ivura hama akaza akayidandariza hino o, i- mu mu- mu burundi agahaze rero ni uko hakwiye kuba amafarumasi adandaza ibyo bintu akanakurikiranwa kuko n'ayandi mafarumasi y'imiti ya kizungu arakurikiranwa neza cyane bakayasuzuma ah, yataye garanti ikavamo oh, bararaba ibintu bitari bike wanashaka n'ibiciro barabiraba Mhm.
barabiraba Eh, nu- nta kuntu uvuga agahaze nayo ubundi eh, abafise uburyo buke eh, barajyayo kuko usanga hari ku cyapa ngo ni- ni- ni- ni farumasi cyangwa ni ahantu badandariza ibi- ibintu bijyanye n'imirire eh, iyo ni kama ntabwo bashoboye kwico- kwi- kwinyegeza kugira ngo eh, babikore
hanyuma niko dogite wigeze kuvuga yuko mufite ukuntu muhugura abantu mu ba- byo twita foromasiyo mu gifaransa ku byerekeranye n'imiti kama n'ubuvuzi kama mwebwe ishyirahamwe ryanyu ry'abavuzi batagira imbibi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu hari imigambi m- mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi mu mashuri y'ubuganga yo kwigisha iby'ubuvuzi kama murakoze cyane kuri icyo kibazo mu- ndabye muri mu- mu ntunganyo z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu nkaraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza ah, ico gisata nta kirimo nta kirimo kandi nta kirimo na vuba uko twebwe mu burundi turiko tura- hari ico turiko turakorera ko citwa vision veni karani eh, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine y'uko coba ari igihugu kiteye yemereja cifashe eh, mu bi- mu bihumbi bibiri na mirongo itandatu akaba ari igihugu giteye imbere rero ndiko ndaraba muri muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo ariko ah, ako ako- ako gasata c'uko eh, ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri ico buvuzi kama ntaco ndabonamo niyo mpamvu nari mbikubajije niba kugira ngo ubuvuzi kama ubuvuzi gakondo butere imbere bidakenewe ko habaho amashuri yabugenewe n'ubushakashatsi leta zigashoramo amafaranga nakonga ko nagira ngo dusorezeho dogiteri yego murakoze yego ye maze rero banywanyi b'ijwi ry'amerika nagira ngo rwose mufashe dushimire dr uwimana albin umukuru w'ishyirahamwe ry'abavuzi batagira imbibi mu burundi twaganiraga ku byerekeranye n'ubuvuzi muri rusange ariko by'umwihariko gukoresha imiti kama ni ukuvuga imiti gakondo mwumvika- twumvikanye yuko we ku giti cye yize ibya kizungu ubuganga bwa kizungu hanyuma aza no kwiga iby'ubuvuzi kama dr wimana albin umugoroba mwiza nanjye ndabashimiye mugire ibihe byiza ah, kuri radiyo ijwi rya amerika kandi umwaka mushya muhire n'abo mukorana n'imiryango yanyu ijwi rya amerika abanywanyi bacu rero ndabashimiye cyane kuri youtube radiyo yacu voa kuri interinete ni wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu maze rero murakarama
Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Tusangiri jambo yahuje benshi muri sanga yakoze byinshi agasaro kaburaga kabonekeye benshi aha kabonekeye benshi ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara ejo heza nayo yakoze byinshi dususuruke na muzika yakoze byinshi amerikana iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ijwi rya amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
Yeah, yeah, you are my African queen. Ooh, Lord, ooh, Lord. Mm. Just like the sun, light up the earth, you light up my life. Mm. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, natural beam. And know you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I never been. Yeah. You make my heart go ting a ling a ling. Oh, I- you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing, and that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord, ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. Mm. I look into your eyes, girl, what I see is paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more. I cannot deny this feeling I'm feeling inside. Hey, no other cannot take your place. You cannot take your space. That is a fact I cannot erase. And no, you are the one that makes me smile. Make me float like a boat upon the Nile. Girl, you are my African queen. The girl of my dreams. You take me where I never been. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Yeah, you are my African queen. The girl of my dreams. And you remind me of a thing, yeah. And that is the African beauty. Oh, oh, yeah, yeah. Ooh, you are my African queen, and I know, oh yes, I know. Mm. You are my African queen, and I know. See, I know, see, I know what I am feeling in my heart and in my soul. Oh, I know that it's His love, and I know that this love was surely sent from up above. Cause you're the only one that I think of. You are my African queen, and I know that it means that you're the only one that I will serve. I'll give you my heart, my love, my body, and my money. Every other thing you think of. In a man who could think of anything better than you, who could think of ever hurting you. Sacrifice my all, I'll give it all to you. You are my African queen.